Hmm. Hello, everyone. I don't show my people. Hmm. I don't land. I don't show. Not be small thing o. We dey here for here. e <laughs> not possible now. Eh? My people. It go dey difficult for Kabiyesi to comot eye for Queen Army body. It go dey difficult. Because the differences is clear the differences is clear you understand that is why it's going to be very very difficult nothing people don talk nothing everybody don talk even though say they don dey i still they talk and they no dey talk put for husband and wife matter because at the end of the day if you go dey talk because like person like me now i believe in prophecy you understand not until we go see our beautiful queen Naomi go you understand na two things like me i no fit judge for another person na that time we go tell know say yes So oh. whether they don move on o oh, They don reconcile o oh, They don come together but all i know say you know Jesus love first talk. all we know say they say our queen Naomi say they want make queen Naomi go stay You know, go stay palace and everything When they do dem they code am they are coding it that is why you see me as i hear the gist me and no dey open mouth they talk every day. you know some people go say when they go hear say maybe only of ife sisters maybe they see them with uh, um, maria They see them with uh, who They dey always they dey with maria because of you know why they ijekuje because of money Now im make am dem always they dey there as we just say na we dey hear another different rumor. You e know they easy say You e know they easy like that say queen ami and oni of ife dem go just comot una go they say caviarcy and um, like like uh, Queen Ekabiesi is enjoying He dey enjoy im wife dem <laughs> ah he dey enjoy im wife dem He dey celebrate do anniversary eh, hmm. and wow say Kabiyesi dey enjoy e dey do anniversary He dey do who tell you say Kabiyesi dey enjoy im wife who tell you say kabiyesi they enjoy wife dem kabiyesi not enjoy any wife o my people, you no enjoy What wetin they enjoy for them? hmm. my people, <clears throat> many people see dey that they wait to see queen naomi and kabiyesi together and the prince so my correct people, you not fit or anyway sha we will be online in loss like as Kabiyesi dey so because Kabiyesi dey surrounded by many many uh, uh, women wey be say she dey im dey regret say ah I wish I know why would I go and listen to Ifa so that is why it's very very difficult now as Kabiyesi dey go all people dey go go dey talk to Queen Naomi go dey tell am say ah it's okay you understand make everything be together again because according to wetin i hear kabiyesi no be wetin he promise queen naomi he later do even though say he no marry another woman when he when queen naomi dey for palace but all these women when he marry all of them dey for palace na dey hear me so all of them were living in the palace for there they do na them be the distraction side attraction na them. dey do if if kabiyesi don uh, and queen ami wan go out dem go wait go distract am runke wey be say don born queen ami mate una go dey there now una go sit down sit down as we dey hear say oni of ife and queen ami say dem don ready dem don set to reconcile and na so god go take reconcile dem na day na we dey talk am because you cannot because these two people dey get pikin together, dey get children together, dey get pikin and caviezi wen e don promise queen say ah na you dey talk say you go born all di pikin wen e dey for ibele say na you go born all of dem even though queen you know. Queen Naomi is a prophetess and a na woman women must be jealous woman must jealous because in, according to wetin we dey hear say take Kabiyesi but no be like this im not be like this be the promise wey you with and get you understand even though they say yes so she know say she no argue say make a Kabiyesi no marry wife before this one come go dey turn am around Now the situation around this when y people come the park then dans park un ah ah as if he say wetin according to waiting with a year again <tsk> i go just ah just they park then they park then they park then like say uh, like say without respect all of them, no one no one all of them dey surprise all the governors sef no one wey never talk. all of them, dem don talk with queen army dem don beg am because dem like queen army and kabiyesi together. all of them governors o uh, tinubu sef dem don talk to queen army all of them, dem want queen army and um, kabiyesi togeda becos dem love them together. everybody love them together no be all this one when they go marry put for there when e dey cause confusion everywhere They give a eh, comment as money make dem go to the report your page or your your channel They comment anyhow put for person channel i have the right to support whoever i want to support okay now now when you come say okay kunami don't as they don't beg and reach kunami don't her eh, sister sef they don't talk. even dat last time we hear say yala joseph go tok yala wey be say queen army no even like e no eh, e like queen army as e no take like a child of god woman of god and so sef if you no like her queen army sef no go like you na so e reach hmm. she sef don come down your you understand queen army don according to wetin we dey hear say okay. you don hear you don ready to say okay you don say okay to Kabiyesi say okay o let me give Kabiyesi cha second chance all of them come dey happy all of dem Kabiyesi come get rest of mind say at last so say Queen Naomi don don already that was last last uh, this thing and we even hear now i hear say dis lover even see them, you know i don't want to use all my mouth to talk am because me i don't say i go to keep my secret by myself i not go to talk all but as a blogger now i go come talk small <laughs> ah i go come talk small so my correct people, i no tok say queen ami day for palace so queen ami don tok say he no go go palace and only of ife according to wedding we hear say queen ami no go stay palace with e pikin you understand but only of ife you no wan risk e pikin with anybody You not just dey talk anyhow eh, eh, eh, la la la la la eh only of ife she wrote she do this one Queen Naomi no wan risk Only if Ife no wan risk you see that Ibiki you see Queen Naomi he not can play with anybody because you don't know the, if you don marry to wife you no go know the one wey good pass as only of Ife don't marry marry marry marry you not still fit see the one way dey perfect for inside all of the still be zero over nothing you understand as only of Ife don't do am reach don do everything rich. of recent now when queen say okay let me okay i will okay i don hear i don tell am at last yes i don hear i will recall i will think about it now now na im mind take reach ground say okay because you no one say okay oh you no go stay palace so okay now i'm going to think about it before dem come say ok.